n'isugi amerika mwandanya gukurikirana ibiganiro byacu n'amakuru kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose i washington dc mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fide niyo ngabo hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma tubahaye ikaze ku makuru yacu yo muri aka kanya
bwa mbere ni mu rumonge aho abahanuzi babiri bo mu biro bya muramatari bafunzwe umwe yarafunzwe umwanya muto ashararekugwa uwundi aguma afunzwe ngo mpaka yagarukanye uyu ni gabriel fiyiri perezida w'ishyirahamwe oricom rigejeje kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amafaranga y'igihugu mu burundi ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ka afurika kafa ryasabye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb kuriha ihadabu y'ibihumbi icumi by'amadolari y'abanyamerika turababwira impamvu perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump arabonana uno munsi kuwa kabiri n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari atlantique ya otan mu biro vyiwe maison blanche
abigaragambya muri Algeria ntibakozwa amagambo ya perezida Bouteflika asezeranya ko azegura ku mwanya wa perezida wa repubulika ku ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi barashaka kwegura nonaha
abategetsi b'igihugu ca Mozambique batangaza ko igitigiri c'abahitanywe n'igihuhusi idai kimaze kugera ku majana atanu na mirongo icenda n'umunani ni mu gihe abagira neza bariko bagerageza guhagarika ikiza ca korera
ishyaka rya perezida Tayyip Erdogan wo muri Turkiya ryahakanye ibyavuye mu matora y'abakuru b'intara n'imijyi mu turere mirongo itatu n'icyenda tugize umujyi wa Istanbul aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida waho donald trump arabarana n'umunsi kuwa kabiri n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari atlantique otan james stoltenberg mu biro vyiwe maison blanche ni mu gihe ishyirahamwe otan Trump amaze igihe anebagura ririko ryitegurira guhimbaza Washington imyaka mirongo irindwi rimaze rishinzwe perezida Trump uh, yarifatiye mu gahanga inshuro zitari nke ibihugu bigize ishyirahamwe OTAN mu kuvuga ko uh, bidatanga amafaranga ahagije yo kwivuna umwansi avuga ko bazera cyane kuri leta zunze ubumwe za Amerika igihe Trump yiyamamariza kuba umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yaratangaje abatari bake mu kuvuga ko ishyirahamwe OTAN ryataye igihe yavuze ko iryo shirahamwe ridashimikira bihagije ku rugamba rwo kurwanya iterabwoba yavuze ko amerika ari ikoresha amafaranga n'uburyo bwinshi kurushiriza ku vyerekeye urwo rugamba mu gihe abashikiranganji bajejwe imigenderanire b'ibihugu bigize ishirahamwe otan bakoraniye i washington muri indwi mu biganiro benshi mu bahinga mu vyerekeye politike yo hanze ya amerika bavuga ko ishirahamwe otan ari rumwe mu nani za gisirikare zagize akamaro gakomeye cyane mu mateka y'isi kandi ko iryo shirahamwe riri kure yo gutega igihe
abigaragambya mu murwa mukuru wa Algeria ntibakozwa amagambo ya perezida Abdelaziz Bouteflika w'icyo gihugu wemeye ko azarekura ubutegetsi ku ya makumyabiri n'umunani z'uku kwezi barahiye gukomeza imyigaragambyo bavuga ko ibyo yavuze ntacyo bihindura ku myigaragambyo imusaba kwegura ejo kuwa mbere perezida Bouteflika yari yemeye kwegura ku butegetsi nyuma mbere y'uko manda ye irangira mu mpera z'uku kwezi kubera igitutu yari amaze igihe yotswa n'abigaragambya cyamugamburuje ariko abaturage barasaba ko yegura nonaha kandi ntibemera igitekerezo cy'uko yasiga ku butegetsi undi muntu yihitiyemo baravuga ko uh, babona babibona nk'uburyo bwo gukomeza ubutegetsi buriho abakora imyigaragambyo biganjemo urubyiruko n'abanyamategeko babona icyo bita agatsiko k'abari ku butegetsi nk'abatatiye nk'abatitaye ku bitekerezo by'abaturage bakanabona nk'abadafite ububasha bwo kuzahura ubukungu bw'igihugu bwamunzwe n'ikene wabo muri iyo myigaragambyo baratera hejuru bagira bati turashaka ihinduka ry'ubutegetsi ntidushaka butefrika cyangwa sayid umuvandimwe we itangazamakuru rya leta ku munsi w'ejo ryari ryavuze ko mbere y'uko yegura perezida butefrika ufite imyaka mirongo inani n'ibiri y'amavuko azafata icyemezo cy'ingenzi kigamije ko inzego z'igihugu zikomeza imirimo gusa iryo tangazo nta byinshi ryavuze ukurikije itegeko nshinga rya Algeria Abdelkader Bensala ukuriye umutwe wa Sena niwe wagombye gusimbura perezida mu gihe cy'iminsi mirongo cyenda kugeza igihe cy'amatora abereye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu agize ikibazo cy'indwara ifata mu bwonko Bouteflika ntakunze kugaragara mu ruhame mbere yabanje guhosha imvururu zatutumbaga ubwo yavugaga ko ataziyamamariza manda ya gatanu ariko ntiyavuga igihe azavira ku butegetsi ibi byatumye habaho inkubiri y'imyigaragambyo igamije kurwanya ruswa ikene wabo gucunga nabi bya rubanda no kwikubira ubutegetsi kw'abantu be ba hafi inkubiri y'imyigaragambyo muri icyo gihugu irakomeje
radiyo ry'amerika washington dc tubandanize amakuru muri afurika abategetsi muri mozambique batangaza ko igitigiri cy'abahitanywe n'igihugu sidayi cihaye inkumbi muri icyo gihugu kimaze kugera ku majana atanu na mirongo icyenda n'umunani ni mu gihe abagiraneza bariko bagerageza guhagarika ikiza ca korera ciyadukije inyuma y'igihugu sidayi ishyirahamwe rigejwe amagara y'abantu ku isi oms rivuga ko abantu igihumbi na mirongo itanu na babiri bavuga ko banduye korera umwe muri bo akaba amaze kwitaba imana indwara ya korera yarakwiragiye mu gisagara ca Beira casinzikajwe n'igihuhusi Idai kurusha ibindi bice by'igihugu ca Mozambique candago za korera zigira ku bihumbi amajana icenda zarashitse mu gisagara ca Beira ivyo ni mu mugambi wo gutanguza isekeza ryo gucandaga kuri iyo ndwara mu mpera z'indwi abantu ibihumbi n'ibihumbi mu karere igihuhusi Idai cabereyemwo ntibaronka amazi meza abantu banduye korera baramaze kuvugwa hanze y'igisagara ca baramaze kuvugwa kuvugwa muri antunga hanze y'igisagara ca Beira igihuse idaye cahitanye abantu amajana abiri na mirongo itanu n'icenda mu gihugu ca Zimbabwe gihana urubibe na Mozambique ico gihuse cahitanye abantu mirongo itanu na batandatu mu gihugu ca Malawi
ubutegetsi bwo muri afghanistan buravuga ko bwagabye igitero ku barwanyi b'abataliban bukabirukana mu karere k'ingenzi ko mu ntara ya badakhshan yo mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa afghanistan ubwo buyobozi buravuga ko bwakomerekeje benshi mu bataliban igihe bwabirukanaga mu birindiro byabo mu cyumweru gishize abataliban bari bigaruriye ku karere ka ganjwa kari mu kirometero mu kiraro cy'umujyi w'intara ya faizabad ibyo byari byatumye bafunga amayira ahuza ako gace n'uturere icumi two mu ntara y'imisozi ihanamye ihana imbibe na pakistan n'ubushinwa
mwananya kumviriza amakuru n'ibiganiro kuri radiyo ijwi rya amerika washington dc
amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho ubushinjacyaha bwasabye urukiko rwisumbuye rwa gasabo guhanisha bwana emile rwasamanzi na bwana theodore ndahayo ku bahamya ibyaha by'ubwambuzi rukabafunga imyaka icumi n'ihazabu ya miliyoni eshanu z'amafaranga buri umwe aba bagabo baregwa kwambura miliyoni zisaga ebyiri z'amadolari y'abanyamerika bwanatsiri kanobayire wemeza ko yari umucungamutungo w'ikompanyi icuruza itabi y'umuherwe ay'abatwa tribe rujugiro ibindi kuri iyi nkuru turabibwirwa na mugenzi wacu eric bagira ubusa
abaregwa bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano z'iroza ziranga abagororwa kandi bunganiwe mu mategeko ubitegereje ku masura barakomeye ubushinjacyaha nibwo bwatangiranye ijambo busobanura ibyaha bine bukurikiranyeho bwana teodori ndahayo na bwana emili rwasamanzi n'ibyaha by'ubwambuzi bushukana ubushinjacyaha bubarega ko bambuye bwana tiyeri kanobayire miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri mirongo inani na bine by'idolari ni ukuvuga ko bakaba miliyari ebyiri mu mafaranga y'u rwanda buvuga ko abagabo bombi muri uganda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu biyitiriraga ko ari abasirikare ku rwego rw'abofisiye bakomeye mu cyahoze ari umutwe wa m23 kandi ko bacuruzaga zahabu aha ngo niho bahereye batekera imitwe kanobayire wemeza ko yari umucungamutungo wa Leaf Tobacco and Commodities Limited y'umuherwe y'abatwa Tribe Rujugiro bamutwara ku kayabo kanobayire avuga ko yabahaye amadolari inshuro icyenda kandi ko nta n'inyandiko n'imwe y'amasezerano bahanahanaga barangije bamuha zahabu y'ibikwangari muho bavuga bagiye bahurira muri uwo mugambi harimo Kenya na Dubai bafatanije n'abandi bantu ubushinjacyaha buvuga ko kuri rwasamanzi butari ubwa mbere kuko ngo yigeze gukatirwa n'inkiko z'u rwanda ku gifungo cy'imyaka icumi zimuhamije kwibisha imbunda nyuma aza kurekurwa maze imyaka irindwi hari amadolari ibihumbi magana abiri na makumyabiri n'icyenda ari mu byafatiriwe bayamusanganye ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bari barigwijeho imitungo y'inzu n'ibibanza bihenze muri kigali kandi ko batagaragaza inkomoko yabyo ntibagaragaze n'imvano y'amadolari ku makonti yabo mu myiregurire yabo uhereye kuri ndahayo yavuze ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yashimutiwe muri gari ya uganda n'abantu batandatu atazi yavuze ko bari bambaye sivire bafite imbunda zo mu bwoko bwa masotera bajya kumuzirika ku mashanyarazi kuko ngo bari bazi ko afite amadolari avuga ko yaje kwisanga mu bamushimuse harimo kanobayira umurega aho agereye mu rwanda yagiye gutanga ikirego mu bugenzacyaha ngo arafatwa arafungwa yavuze ko ibihumbi mirongo itandatu na kimwe by'idolari bamwakiye muri uganda yabikomoraga ku bucuruzi bw'imbaho yakoreraga muri congo yavuze ko umutwe wa m23 aregwa kwiyitirira ko yari umusirikare ku ipeti rya koronera wumva mu makuru umwunganira mu mategeko metre godefre butarasaba ko inyandiko mvugo zo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu zateshwa agaciro kuko ngo yazikoreshejwe afunzwe hafi ukwezi binyuranije n'amategeko adafite n'ubwunganizi naho rwasamanzi we akavuga ko n'iyo zahabu y'igikwanga ribaregwa ko bahaye uvuga ko yari umucungamutungo wa rujugiro yagombye kubigaragazwa nk'ikimenyetso arasaba urukiko ko uregana ubushinjacyaha bagaragaza inyandiko y'amasezerano baba baragiranye na kanobayire mu nshuro zose avuga ko yabahaye amadolari nawe yahakanye ibyo kwiyita meja just mu mutwe wa M23 yavuze ko ibihumbi bisaga magana abiri by'idolari inzego z'umutekano zamufatanya ariyo yamubereye nyirabayazana wo kongera gufatwa agafungwa ni amadolari yaburanyeho n'igipolisi ari gitsinda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu urukiko rukuru rutegeka ko yasubizwa ariko akimara gutanga ikirego ngo yasubizwe yarongeye arafatwa arafungwa ndetse hanatangwa ikindi kirego kiyatambamira aravuga ko mu bugenzacyaha yakorewe iyicaruboza anahabwa n'urutonde rw'ibyo yagombaga kwemera birimo ko ibihumbi bisaga magana abiri by'idolari bamusanganye bikomoka kuri miliyoni zisaga ebyiri z'idolari ya kanobayire avuga ko yabyemeye kugira ngo akize ubuzima bwe yavuze ko yari asanzwe ari umucuruzi kandi ko yororera inka muri gishwati no ku izwi muri kongo yavuze ko icyo kampani ya rujugira ikora ari ugucuruza itabi bihabanye no gucuruza amabuye y'agaciro bityo ko ibyo aregwa ari ibinyoma abamwunganira barimo metre janvier rwagatare bavuga ko ibimenyetso by'ubushinjacyaha bidafatika bibumbatiye ugushidikanya ari cyo bise icyuka ahubwo ko kubizana mu rukiko bo basanga ari nko kurukinisha ntibiyumvishe ukuntu kanobayire yagiye gutanga amafaranga kenshi ku bantu batari bamusinzirije ngo urukiko ruzahereho rwemeza ko yari yataye ubwenge bagasanga aya madolari yagombye kuba aregerwa na kampani ya rujugiro mu byifuzo by'umushinjacyaha yasabiye buri umwe kuzafungwa imyaka icumi n'ihazabu ya miliyoni eshanu z'amafaranga yabasabiye kandi gusubiza miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana abiri mirongo inani na bine baregwa kwambura uvuga ko yakoreraga rujugiro uganda ku bihumbi bisaga magana abiri by'idolari byatwe miri rwasamanzi n'ibihumbi mirongo cyenda na bitanu by'amafaranga umushinjacyaha yasabye ko byaguma mu isanduku ya leta ibihabanye n'ibyo ariko ubwunganira kanobayire wanasanga ibihumbi magana abiri na makumyabiri n'icyenda by'idolari byafatiriwe bazabiheraho bishyura kanobayire yanasabye indishyi za miliyoni ijana zikubiyemo igihembo cy'umunyamategeko abaregwa bo n'ababunganira basaba ko baba bera ahubwo n'ibyafatiriwe bakabisubizwa barasanga nta byangombwa rujugiro yahaye kanobayire ngo amukurikiranire aka kayabo karegerwa ni ugutegereza icyemezo cy'umucamanza azafata ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu z'uku kwezi kwa kane uyu mwaka ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali bakoze rike bagira ubusa tugume mu rwanda nyine aho leta y'u rwanda ikomeje gukurikira hafi ikibazo cy'umutekano ku mupaka uhuza icyo gihugu n'uburundi uyu munsi guverineri w'intara y'uburengerazuba ni intumwa yarayoboye basuye uduce twegereye ishyamba rya nyungwe hafi y'uburundi baganiriye n'abaturage umunyamakuru wacu hano washington amaze kuvugana na mugenzi wacu temisitokire mutijima wakurikiranye iby'icyo kiganiro temi uranyumva yego ndakumva neza Eugenie wiriwe neza watubwira muri makeya abayobozi bari muri urwo ruzinduko cyangwa se n'uruzinduko nyirizina uturere rwabereyemo cyangwa imirenge uruzinduko rwabereye mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda mu murenge wa butare mu tugari twa rwambogo na butanda ni utugari duhana imbibi n'igihugu cy'u burundi ndetse by'umwihariko ha rwambogo hakaba hari na kamwe mu tugari dukora ku ishyamba rya nyungwe hanyuma uruzinduko abayobozi bari barurimo hari guverineri w'intara munyantwari alphonse akaba yari aherekejwe n'umukuru w'inkeragutabara w'umutwe w'inkeragutabara umwe mu mitwe igize igisirikare cy'u rwanda mu ntara y'uburengerazuba akaba ari general major eric murokore ndetse n'abandi bayobozi umuyobozi w'akarere kimwe n'ukuriye polisi ku rwego rw'akarere none ibyo biganiro byibanze ku ki ikiganiro ibiganiro ahanini ikiganiro cy'umukuru w'ingabo kibanze ku kijyanye n'umutekano cyane cyane muri biriya bice bituranye n'ishyamba rya nyungwe cyangwa se bihana imbibi n'igihugu cy'u burundi akaba yasabye abaturage gufatikanya n'inzego z'umutekano cyane cyane batanga amakuru ku bantu baba babonye batazi binjiye aho batuye cyangwa se yaba yatanze urugero rw'uwaza gusaba amazi bakareba bakabona ntibamuzi abasaba yuko batanga amakuru bakabimenyesha inzego z'umutekano ntibibabuze kumuzimanira ariko kandi bagatanga n'amakuru kugira ngo hamenyekane uwo muntu uwo ari we mu rwego rwo gukumira icyahungabanya umutekano akaba rero yavuze ko hari abantu bihishahisha mu ishyamba rya nyungwe bakaba basohokamo bagamije gusahura iby'abaturage cyangwa se n'iki abo ngabo rero ari ukubatangaho amakuru yaba hari abo babonye aho intege zabo zidashoboka zidashoboye bakitabaza inzego z'umutekano ariko akaba yabasabye cyane cyane guhagurukira gucunga umutekano no gukaza amarondo none temi uravuga ko ikiganiro cyahuje abayobozi ba gisivire ndetse n'aba gisirikare hari ikibazo cy'umutekano bavugaho watubwira niba hari ikibazo cy'umutekano muke cyaba cyarigaragaje muri ako karere mu minsi mike ishize muri uyu murenge wa butare nta kibazo cy'umutekano muke cyari cyahagaragara usibye nk'uko mumaze iminsi mubikurikirana kandi tunabitambutsa kuri radiyo yacu ijwi rya amerika hari ibibazo by'umutekano bigaragaye byagaragaye mu mirenge ikora ku ishyamba rya nyungwe icyo nakwibutsa kandi n'abadukurikiye ni uko ubwo twari twerekeza hano i butare hari amakuru twaje kumenya ko hari abantu batamenyekanye biraye mu myaka y'abaturage mu murenge wa bweyeye ndetse basahura n'amatungo kugeza ubu ibyasahuwe ntabwo turamenya agaciro kabyo ibyo ari byo ariko icyo twaje kumenya ni uko ushinzwe polisi ku rwego rw'intara y'uburengerazuba ntabwo yari ari mu bayobozi baje ahangaha i butare niho yari yagiye we yari yagiye bweyeye numva rero ibibazo by'umutekano byo kuri iki gice byagarutsweho gusa nibutse ko mu ruzinduko rwakoze rwo kubisana ubundi hano mu rwanda hari ibyo bita inteko z'abaturage zijya ziba aho abayobozi batandukanye basura abaturage bakabaganiriza biba ku munsi wa kabiri uru ruzinduko rero rwakozwe mu murenge wa butare rwafashwe muri iyo kadire y'inteko z'abaturage baje kuganira n'abaturage ariko bababwira kuri icyo cyo kwicungira umutekano cyane reka ngushimire cyane temisitoke mutijima ubwo iyo nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye amakuru yacu ataha urakoze cyane ndabashimiye cyane nanjye jenise radiyo ijwi rya amerika washington dc ku nkuru yerekeye burundi ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere ka afurika caf ryasabye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb kuriha ihadabu y'ibihumbi icumi by'amadolari y'abanyamerika kubera iryo shyirahamwe ritubahirije amategeko agenga ihiganwa ryo kuja mu gikombe cy'ibihugu byo muri afurika cy'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ni nyuma y'uko radiyo televiziyo y'u Burundi yerekanye urukino rw'umupira w'amaguru rwo guhiganirwa kuja muri ico gikombe rwabaye hagati y'Uburundi na Gabon ku itariki mirongo irindwi na zitatu z'uku kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka mu gihe rwariko ruraba itabifitiye uburenganzira mikete umugwi ujejwe kugenzura iyubahirizwa ry'amategeko w'ishirahamwe CAF wandikiye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa gatatu turangije muri uyu mwaka wasavye iryo shirahamwe kuri ibihumbi icumi vy'amadolari y'abanyamerika ishirahamwe caf ryagiriza ishirahamwe ffb ko ritubahiriza amategeko yaryo igihe haba urukino rwo guhiganirwa kuja mu gikombe c'ibihugu vyo muri afurika c'uyu mwaka hagati y'uburundi na gabon ishirahamwe caf rimenyesha ko radiyo televiziyo y'uburundi rtnb yerekanye urwo rukino mu gihe rwariko ruraba mu buryo butarekuriwe abicishije ku rubuga facebook umukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb reverien kuriyo yavuze ko iryo shirahamwe ryari ryaziririje gufata amasanamu no kwerekana urukino hagati y'uburundi na gabon ataruhusha rubanje gutangwa atangaza ko niba rtnb yerekanye urwo rukino mu gihe rwariko ruraba itari yabirekuriwe n'ishyirahamwe ffp asaba inzego zose zibifitiye ububasha kugirisha amatohoza ku vyerekeye iyerekanwa ry'urwo rukino atangaza ko abafashije mu gikorwa cyo kwerekana urwo rukino aribo bazobibazwa naho mu biro vy'umuyobozi mukuru wa rtnb bavuga ko amatohoza yabo ari karaba radiyo ijwi rya amerika ryarondeye kuvugana n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb reverien kuriyo yamara telefone ngendanwa yari yugaye twashoboye kuronga umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ffb jeremy imanirakiza ku telefone yiwe ngendanwa atubwira ko bariko baravyihweza muri iki gihe kubera izo mvu ataco bafise bavuga radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku ku yindi nkuru yerekeye Burundi ubushikiranganje bujejwe agateka kazina muntu bwaraye bushikirije icegeranyo cyo kugenda agateka kazina muntu kifashe mu kifashe mu mezi atatu aheza mu Burundi bavuga ko kifashe neza yamara ishyirahamwe yigenga liga iteka ryo rimenyesha ko agateka kazina muntu kabandanije guhungabanywa kw'abantu barenga mirongo itatu bishwe abandi bakanyuruzwa n'abataramenyekana mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa kwa gatatu ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Pierre Claver iyo nkuru ubushikiranganje bujejwe gateka kazi na muntu bwihaye amanota meza muri ico gisata mu kiringo c'amezi atatu aheze mu kiganiro yahagiye abamenyesha amakuru kuri uyu wa mbere umushikiranganje Martin n'ivy'abandi yavuze ko ubushikiranganje arongoye bwakoze ivyo bwategerezwa mu gisata co gukingira agateka kazi na muntu ku rugero rw'ibice mirongo icenda kw'ijana ku maradiyo y'u Burundi yumvikana no mu Rwanda Martin n'ivy'abandi arashimira ibisata bitandukanye vy'ubwo bushikiranganje ariko muri rusange turabona neza yuko kino gice amezi atatu arangiye ibikorwa byagenze neza cane tukaba tunaboneraho no gushimira abakozi bacu mugabo turasaba yuko ari we wese yitanga kuko urunganwe rwacu n'urunganwe ruhamagariwe kwitanga kuko uburundi nta bandi bantu bazobukiza kiretse twebwe nyene cane cane yuko tujejwe no gutuma akajya kazi na muntu gatera imbere mu mice yacu yuko yose twabonye yuko muri kino gice kubyari byitegekanijwe byaranguwe ku bice mirongo icenda n'umunani kw'ijana bya bindi bikorwa navyo kandi byo mu bushikiranganje tuba mu bushikiranganje gusa byaranguwe hejuru y'ibice mirongo icenda kwijana ariko intambo nizo ntizibuze cyane cyane yuko uburyo bwagiye buraboneka butevye bigatuma ibikorwa byari bitegekanijwe bituma bitarangukwa neza hanyuma ikindi naco nikijanye cyane n'umuti n'ibitatuvuye ko nk'ibijanye nko gutanga amatongo ku bantu bari bahuye n'umwuzurira wo mu gatumba ikibanza bari baduhaye ubwa mbere abajejwe intwaro basanze yuko boduha ikindi tumaze kuhakorera kuhagendera kuraba ibikorwa byahakorerwa murumva yuko igisata kibiraba cyari gukora kandi aho bakorera hadashoboye kuboneka Martin ivy'abandi arananegura abakozi b'ubwo bushikiranganje bwiwe bakirangwa n'ubunebwe ko bokwikebuka yamara naho biri uko ishami ryigenga hari igiteka rikingira agateka kazina muntu ryoryo ribona ko hari ivyo ubushikiranganje byirengagiza mu maraporo bukora iryo shirahamwe rigiteka ubu rikorera hanze y'u Burundi naryo ryaciye habona icegeranyo cerekana ingene agateka kazina muntu kari kifashe mu kwezi guheze kwa gatatu Emmanuel Nibizi icegera c'uwitwara yabwijwe rya Amerika ko muri ico kiringo abantu barenga mirongo itatu bishwe abantu mirongo itatu na bane nibo bamenyekanye ko bishwe muri bo haratowe ibiziga mirongo ibiri na bitandatu abantu batatu baranyurujwe barabura irengero ryabo abantu mirongo ibiri n'indwi baraborejwe igufa bakubitwa abantu ijana mirongo umunani na batanu barahagaritswe barahakwa uburenganzira bwo kwidegemvya riciye ku biri n'amategeko haramenyekanye kandi n'abantu cenda bakorewe amabi afatiye gitsina canke bakaba bafashwe ku nguvu nk'ukwezi kandi haribonekeje ibiziga biguma bitogwa hirya no hino mu gihugu kandi bakabahamba atamatohoza akozwe kugira hamenyekane ababishe abakorewe ivyaha bafatwa nk'abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD na cane cane abanywanyi b'umugambwe mushasha senere iryo shirahamwe rikorera hanze y'u Burundi ritunga agatoke bamwe mu gwaruka bw'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD imbonerakure uwo mugambwe nawo uvyamirira kure ku rubuga rw'iyo rwa Twitter Nansirinete Mutoni aje kumenyesha amakuru muri uwo mugambwe avuga ati nta mbonerakure n'imwe cyangwa uwundi munywanyi w'umugambwe CNDD-FDD afise uruhara na ruto mu gutoteza abanywanyi b'iyindi migambwe cane cane CNL abaharanira agateka kazina muntu bahamagara inzego za leta gukora amatohoza kugira ngo uwo kwagirwa n'icaha uwo ari we wese ahanwe atakura abankunzi Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
urakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru umaze kutugezaho kuri iki kibazo cy'ubwicanyi umuryango Ligue Iteka uvuga bwakozwe mu Burundi ijwi ry'amerika ryagerageje kubona igisubizo cy'umuvugizi wa minisiteri ishinzwe umutekano mu burundi gusa pierre nkurikiye ntiyitabye telefoni inshuro zose twamuhamagaye iyo tumubona twajya kumubaza iby'aya makuru hamwe n'icyo urwego rushinzwe umutekano rwabikozeho niba hari iperereza ryaba ryarakozwe n'icyo ryaba ryaragaragaje tuzakomeza kumushaka naboneka tuzabagezaho uko iki kibazo cyifashe mu biganiro byacu bitaha tugume nyine aho mu burundi ahavugwa ukwibwa kw'amafaranga y'intwererano y'amatora ndetse hakaba hari abantu bamaze gufatwa kuri icyo kibazo perezida w'ishyirahamwe orcom ni gaburiyeri ruhiri amaze kuganira na mugenzi wacu thomas kamirindi
kuva mu matariki ya mirongo ibiri n'umunani z'ukwezi twaraye turangije haratanguye kwibonekeza ibintu bitari bike ubwa mbere ni mu rumonge aho abahanuzi babiri bo mu biro bya buramatari bafunzwe kubera amafaranga umwe yarayatoje umuhanuzi umunyamabanga wa buramatari uwundi nawe yari yarajije kuyajyana kuri konti mugabo bo umwe yarafunze umwanya muto ashararekugwa uwundi aguma afunzwe ngo mpaka yagarukanye muri muyinga abakuru b'imitumba nka bose abatari bake ubu polisi niyo ikwira biruka inyuma cyane cyane muri gasorwe no muri giteranyi eka ni henshi cyane ibyo byarabaye no mu rumonge murantunga byarabaye i bururi muri komine bururi byarabaye muri bujumbura rirare mu makomine atari make ni nko mu gihugu cyose mu bisanzwe ayo mafaranga rero aribwa bamwe ni ukubera batazi ingene babigenza abandi bakagira umwina umunoho kubera babona ko badashobora kugumana ayo mafaranga kuko batabimenyereye bagaca bayafungura bayakoresha ibyo bagomba ariko rero ndababwira ikindi kintu gihambaye hagati y'aho murumva yuko hari ibitasi bitangwa byatanzwe na leta hari ibindi bitasi rero amakuru tumaze kuronka hari ibindi bitasi biri ku ruhande byakozwe byiganywe bitangwa bikaba bifite nimero zimwe bikaba bimeze cyo kimwe mugabo bigaca biza gukoreshwa gutoza ayo mafaranga urumva ayo mahera nteza ngo agende muri mu bashobora kuyabika ni ukuvuga muri leta
ntajya muri leta kubera n'ibyo mu gifaransa bita rekitansi paralele niko se bwana rufiri ubu ngubu mwaba mufite igitigiri cy'amahera amaze kuzimira gutyo oya igiti urumva ni bya vuba cyane ibyo byo gutoza amafaranga mu banyagihugu bitanguye vuba mugabo ntababesha twebwe nk'ishyirahamwe urikome turabye amafaranga ingene atozwa n'ingene n'ingene yegeranywa n'aho atokwibwa n'abo bantu bo hasi nagenda babwira ko azokwibwa hejuru kuko dufise dufise icyo no kwita mu gifaransa experience y'ibindi byagizwe gutyo byinshi harigeze gutorwa amafaranga y'imfasha yo gufasha abantu hatiye inzara mu kirundo haratojwe amafaranga y'ibyo bita mu kifaransa y'ifordogere hatozwe amafaranga y'uburyo bwinshi ayo mafaranga yose amakontorore yakozwe yaciye yibwa ntigera ntiyigera ashika mu gigacare ni ukuvuga rero naho ayo mahera atokwibwa n'abo bato bato aca yibwa n'abategetsi bwana gaburiyeri rukiri umuyobozi wa orukomu ndabashimiye cyane murakoze cyane
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kanya turasezerana mu biganiro tubafitiye yamara imbere yaho reka tubanze tubaze jofre ngira hari ikintu avuga kuri iyi nkuru ego nibyo nibyo fidel icyo nashaka kuvuga ni uko ijwi ry'amerika ryahamagaye buramatare juvenal bigirimana w'intara ya rumonge kuri icyo kibazo cyo kunyereza amafaranga y'amatora ariko yanze kugira icyo abivugaho ubwo twakomeza amakuru yacu
tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije mu kanya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump arabonana n'umunsi wa kabiri n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe otan
muri turukiya ishyaka riharanira ubutabera n'amajyambere eke rya perezida Tayyip Erdogan ryahakanye ibyavuye mu matora y'abakuru b'intara n'imijyi mu turere mirongo itatu n'icyenda tugize umujyi wa Istanbul ibyo bikaba byavuzwe n'umukuru w'iryo shyaka ku rwego rw'intara kuri wa kabiri abategetsi muri Mozambique batangaza ko igitego cy'abahitanywe n'igihuhusi Idai cya inkumbi muri ico gihugu kimaze kugera ku majana atanu na mirongo icenda n'umunani naho ubutegetsi bwo muri Afghanistan buravuga ko bwagavye igitero ku barwanyi b'abataliban bukabirukana mu karere k'ingenzi mu ntara ya Badakhshan yo mu majyaruguru yashyiriye uburengerazuba bwa Afghanistan amakuru rero n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha niyo bigarukiye dushimire Engineer Peter Handley yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasige Beyeho yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye ubu bihagarariye n'Etienne Karegezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye vide niyo ngabo hamwe nanjye Jeffrey Mutagoma turabashimiye mwese mukomeza gukurikirana ibiganiro by'ijwi ry'Amerika muramukana amahoro n'amahirwe